mubandanye kumviriza ijwi rya amerika saa mina na washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda baramutse inshuti bakunzi muzindukanye natwe ibiganiro bya n'igenekerezo rya mirongo itatu ukwezi kw'icenda muri bibiri na cumi n'umunani mwumva ku mirongo migufi ya short waves kuri mwebwe mutwumva muri mu burundi mu rwanda turi kuri fm ijana kane n'ibice bitatu ijwi rya amerika turi no ku rubuga rwa internet kuri wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com no kuri facebook voa radio yacu ibiganiro vya kino gitondo biremeshejwe na jewe diane nahazwe muti twabateguriye iki turaza guhera ku makuru avuga ujya nino aza gukurikirwa n'ikiganiro ejo saa kumi na zibiri aza kuba ari dusangira ijambo amakuru tubafitiye muri kano kanya tuyahereye mu gihugu ca indoneziya kivugwamo abantu bagera ku majana atatu na mirongo inani na bane bahitanywe na tsunami yatewe na nyamugigima yo ku mugoroba w'uwa gatanu w'ino ndwi turiko turasozera ikigo kijeje gukinga impanuka n'ivyaduka muri ico gihugu cemeza ko abantu amajana atanu na mirongo ine aribo bamaze kumenyekana ko bakomerekejwe n'iyo nyamugigima amasanamu yashizwe ahabona avuye mu gisagara ca palu kiri mu vyakozwe ko cane n'iyo tsunami yerekana ibisiga bitari bike biri ku nkombe z'ikiyaga amazu n'ibiraro vyabomaguritse ibisigarira vy'imiduga yahomberanye n'iyindi yatwawe n'amazi umuvugizi w'ikigo kijeje gutabara muri indoneziya sutopo purwo nugroho ejo kuwa gatandatu yabwiye itorokanizo ry'amakuru y'abafaransa afp ko ibikorwa vyo gutabara no kurondera abahitanywe n'iyo tsunami batarashobora kuvanwa musi y'ibihomoke vya byatanguye yamara ngo ni igikorwa kitoroshe kuko umuyaga nkuba wacitse ibitaro bitari bike birasenyuka ibitasenyutse navyo bikaba biriko birarengerwa n'ubwinshi bw'abantu nyamugigima yo kuwa gatanu muri indoneziya yari ifise umuvuduko wa magnitude indwi n'ibice bitanu si ubwa mbere indoneziya hekurwa n'ibiza vya tsunami na nyamugigima mu bihumbi bibiri na kane abagera ku bihumbi ijana na mirongo itandatu n'umunani nibo bahitanywe n'iyari ifise umuvuduko wa cenda n'igice kimwe ku makuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari naho imigambwe ikomeye itavuga rumwe n'ubutegetsi bwa repubulika iharanira demokarasi ya kongo yatangaje ko vuba yiteguriye gutanga umukandida umwe rudende azoyiserukira mu matora y'umukuru w'igihugu ayo matora ategekanijwe itariki ya mirongo ibiri na gatatu z'ukwezi kwa cumi na kabiri uno mwaka indongozi z'iyo migambwe zabivugiye mu myiyerekano yabereye mu mabarabara atandukanye mu mugwa mukuru Kinshasa kuri no wa gatandatu Felix Tshisekedi na Vital Kamerhe bari mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bemeje na sentare ntanyuzwa ko bakwije ivyangombwa vyo kwiyamamaza muri ayo matora majambo bashikirije abanywanyi babo bongeye kuvuga ko batizeye amamashini azokoreshwa muri ayo matora bamenyesheje ko bazobandanya gusaba ko ahindurwa ariko hadahinduwe itariki yo gutora Jean Pierre Bemba na Moise Katumbi batemerewe kwitoza bavuga ku buhinga bwa none barashikirije ijambo abari muri iyo myiyerekano aho bababwiye ko bashigikiye iciyumviro cyo guserukirwa n'umukandida umwe rudende umuyobozi w'umugambwe udpc felix cisekedi yari mu bari batunganije iyo myiyerekano yasozerewe n'ikoraniro rukokoma yabwiye amenyesha amakuru ku bwinshi bw'ababitabiriye bwerekanye ko bashigikiwe abapolisi baharurwa mu majana nibo bari bacungereye amabarabara yabereyemo iyo myiyerekano n'inyubakwa y'inamashingamateka
banywanyi namwe bakunzi b'ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda tubamenyeshe ko mu gihe imirongo fm yaba ifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa kumi kugeza saa mbiri z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri radiyo ijwi ry'amerika radiyo yanyu
turabandanya amakuru tubafitiye n'ibiganiro ubu naho tubandanirize mu gihugu cy'u Burundi tubabwira uko ivy'ingwara y'umutima vyifashe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu muri ico gihugu bwemeza ko ku barwayi bane bitura muganga umwe abarwaye indwara zifatira ku mutima vyavuzwe kuri wa gatandatu mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe kurwanya indwara zifata umutima mugenzi wacu Raymond Zimana niwe yakurikiranye ivy'uwo munsi uyo munsi wahimbarijwe mu kibanza Jardin Publique muri zone Rohero komine Mukaza mu gisagara ca Bujumbura abanyagihugu batandukanye bakaba baronse amahirwe yo kwisuzumisha kugira barabe ingene amagara yifashe na cane cane umutima umutamakazi arenze imyaka mirongo irindwi yari mu bitavye ako kamo yemeza ko kera indwara ziva kw'isinzikara ry'umutima zitari zigwiriye ubu arashima ko umuntu amenya indwara arwaye kuko kera byari bigoye ntezo ngwara ntazaba ntazariho ntavyo twari tuzi imbere tuzibonye muri iyi myaka y'ubu yavuba y'ubu ntazabaho nta diabete nta gisukari nta ki nta vyabaho tima ntawabaho nze kwipimisha ndabe ko noba ndagwaye nuko ntoba ndagwaye n'iterambere mu minsi yahera ntaco abantu bari bazi ariko ubuye utwagwa n'ingwara uzi umutima ari diabete iragutwara mugabo ukaba uyizi nawe kera wa- waratwagwa n'ingwara ukagira ngo mbe urya muntu ngo- ngo nabamurode ngo nabamwishe kandi atari bamwishe kandi ari ingwara iri mu mubiri muganga innocent nkuru nziza harongoye umugambi w'igihugu ujejwe kurwanya indwara ngendanwa ariko zitandukira yemeza ko indwara y'umutima n'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso arizo za mbere zica abantu benshi ku isi kuko ibice mirongo itatu na kimwe ku ijana by'abitaba imana bahitana n'izo ndwara innocent nkuru nziza aratubwira ingene ivy'izo ndwara vyifashe mu burundi n'atamatohoza yakozwe mu burundi ibiharuro biboneka turabona ibiharuro by'ivyigwa eh, bikorwa mu mavuriro atandukanye yuko na twebwe nyene umurwayi umwe kuri bane eh, mu bitaro usanga urwaye indwara y'umutima canke ivumbuka ry'umurindi w'amaraso muganga mariko nimburanira arongoye ishirahamwe ry'abaganga b'abarundi banonosoye indwara zifatira ku mutima ahanura abantu gufungura neza hamwe no kugabanya kurya umunyu mwinshi ni uko twokwiyemeza gufungura neza ni ukuvuga gufungura ibirimwo imboga gufungura ibirimwo ivyamwa ibirimwo amasereyale kumenyera kutarya umunyu mwinshi kumenyera kurya ibirimwo amasukari make cyane cyane ku bantu batagira ikarashishi uyu muganga amenyesha ko abantu barenze imyaka mirongo ibiri n'itanu abangana na mirongo ine na batandatu ku ijana bagwaye indwara y'ivumbuka ry'umurindi w'amaraso akabasaba kuza baripimisha kugira bamenye ingene amagara yabo yifashe ku bantu barenza imyaka mirongo ibiri n'itanu mirongo ine na batandatu ku ijana bafise indwara y'umurindi w'amaraso ni ukuvuga rero umuntu wese afise imyaka irenga mirongo ibiri n'itanu yoba atarifatisha igipimo c'umurindi w'amaraso ni igicumuro nk'uko abo baganga banonosoye ibijanye n'indwara zisinzikaza umutima babimenyesha kugira umuntu yikingira izo ndwara asabwa kugira ikarashishi kureka kunywa itabi kugabanya inzoga hamwe no kugabanya uruhagarara mu buzima bwa minsi yose i bujumbura remonze imana ijwi rya amerika arakoze mugenzi wacu Raymond Zimana ndabibutse ko mandanya kumviriza ijwi rya Amerika risamina na Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda mu kanya duca tubandaniriza ku kiganiro ejo iki ni ikiganiro ejo mwe mwese mudukurikiye muri uyu mwanya ndabasuhuje mbifuriza amahoro y'imana iki ni ikiganiro ejo gitegurwa n'umuryango w'urubyiruko ejo youth eco mukaba mugikurikirana ku wa gatandatu saa kumi n'ebyiri n'igice za mu gitondo mukongera kucyumva saa kumi n'imwe na mirongo itatu n'itanu za mu gitondo ku cyumweru saa mbiri n'iminota itanu ndetse mukongera kucyumva ku mugoroba saa kumi n'imwe n'iminota itanu uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo irebana no kugira intego kuri mikoro ni gebeti ndayisaba tugiye kubana muri uyu mwanya ndetse na mugenzi wanjye mizero kirisipe ku buhanga bw'ibyuma ikiganiro ejo muri kugikurikira kuri radiyo ijwi ry'amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm
ubusanzwe umuntu aravuka akitabwaho nyuma y'imyaka runaka nawe agatangira gufata mu maboko ye ubuzima bwe kugira ngo nawe azagire icyo yimarira we ubwe umuryango we ndetse bikagera no ku gihugu muri rusange nanone kugira intego ntibihagije gusa kuko haba hari icyo ugomba gukora ngo za ntego ufite zigerweho zive mu kuba inzozi gusa ese wowe ugejeje imyaka y'ubukure ufite intego ese niba uyifite ni icyo uri gukora ngo ya ntego ufite igerweho ese niba ubaho nta ntego ufite urateganya kuyigira ryari ese ubundi kuri wowe intego ni iki uwo ni umurongo tugiye kugenderaho muri iki kiganiro aho tuza kumva ibitekerezo binyuranye turaza kumva bamwe mu rubyiruko bagize intego yo kuzahagararira abandi ubu bakaba baratorewe guhagararira abandi mu nteko nshingamategeko umutwe w'abadepite na ya kinamico mukunda muri benshi muraza kuyumva si ibyo gusa kuko namwe mufite uruhare rwo gutanga ibitekerezo byanyu muri buce ku mbuga nkoranyambaga mwandika ahashakirwa mukandikamo ijambo ikiganiro ejo yaba ari kuri facebook cyangwa instagram ndetse wanakwifashisha nimero ya telefone igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri reka dutangire ikiganiro twumva david hitimana mu nkuru yagiranye na bamwe mu rubyiruko ho mu mujyi wa kigali
kugira intego kuri njyewe muri make ni ukuba umuntu afite inte- yintego yo kuzagera ku kintu kandi akazakigeraho mu gihe yihaye runaka intego yanjye nk'ubu ndimo ndakorera abandi eh, nkora ibikomoka ku mpu byose harimo inkweto amasakoshe amakofi njye intego yanjye nihaye intego ingana n'umwaka yo kuba nzaba ndi rwiyemezamirimo wikorera muri make ubundi nanabyanditse mu gakayi njyewe nshobora kuza mfite imashini idoda impu imashini ikora finisaje amaforomo y'inkweto atandukanye ageze nko kuri atanu na etajeri n'akameza muri make ndumva ari Eh, kuba ufite intego bigufasha nyine kumva hari ubundi buzima imbere yawe buzaza atari ubwo buzima gusa ubayeho muri ako kanya ko wumva ko hari ubundi buzima nyine ugomba kuzagira mu gihe kizaza ni ugukora nizigama kugira ngo nzabashe kugera kuri ya ntego niyemeje intego ni ugukora neza ukagira icyo u- nawe wigezaho ese waba waba wowe ufite intego intego ndayifite ni ukubona nk'amafaranga ukaba utayapfusha ubusa ukagira nzabashe kugera kuri ya ntego niyemeje intego ni ugukora neza ukagira icyo u- nawe wigezaho ese waba waba wowe ufite intego intego ndayifite ni ukubona nk'amafaranga ukaba utayapfusha ubusa ukagira gutya ukizigama numva kugira intego kuri njyewe ni ukugambirira neza kandi nkamenya kujera ibyo mfite ngerageza gukorana imbaraga nyinshi mu byo nkora kandi nkagerageza kujera ibyo mfite intego yanjye uburyo izagerwaho ni ugushyira imbaraga mu byo nkora nkagerageza gutera imbere mu byo nkora nkashyiramo imbaraga kugira intego ni ukwita kuri bizinesi mu gihe nagira ubuntu bwo kuba mfite bizinesi nkora ese wowe waba ufite intego Ah, mfite intego intego yo mu buzima busanzwe ndayigira kuko iyo ntaza kugira ino ntego bubyari bungore cyane kuba naba ngeze aho ngeze cyane nkimara kubona nyinjiye muri bizinesi z'ubucuruzi nkabona kandi mfite uburyo bwo kuza kuzaguka njye mu mbaraga zanjye nkeya zo kuba nakwagura bizinesi nkabona njye ubwanjye ntabishobora njyenyine ubu noneho intego ni intego y'abo dukorana kugira ngo ya bizinesi yanjye izabashe kujya mbere
mwiyumviye icyo urwo rubyiruko rwasubije nawe udukurikiye nonaha waba ufite intego ni iki se wowe ukora kugira ngo uzagere kuri izo ntego ufite twoherereza ibitekerezo byawe kuri telefoni igendanwa ariyo zeru karindwi kabiri mirongo inani makumyabiri n'umunani makumyabiri na gatatu kabiri iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko ejo youth eco aho muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya amerika ijana na kane n'ibice bitatu fm uyu munsi turi kuganira ku kugira intego ndetse n'icyo ukora ngo izo ntego ufite uzazigereho ikiganiro ejo kirakomeje aha noneho twegereye urubyiruko ruzahagararira abandi mu nteko nshingamategeko ese urwo rubyiruko rwari rufite intego yo kuzahagararira abandi mu nteko ese niba bari bazifite ni iyihe nzira banyuzemo kugira ngo uyu munsi intego zabo zibe zarabaye impamo abo ni kamanzi ernest ufite imyaka makumyabiri n'umunani ndetse na maniriho clarisse ufite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko
icyizere nari nkifitiye kuko numvaga ubushake nari mbufite n'imbaraga zo gukora igihugu cyanjye ndazifite Ah, mu mikurire yanjye nakuze nkunda igihugu cyanjye ndetse n'abanyarwanda nkura numva nshaka gutanga umusanzu wanjye mu iterambere ry'igihugu cyambyaye ibyo bintera imbaraga n'ubushake kugira ngo ntange umusanzu ibyo byose rero byanteye icyizere ntanga kandidatire mu badepite ndiyamamaza tumaze kwiyamamaza nsinda n'amatora mu bumwe mu bahagarariye urubyiruko n'abanyarwanda mu nteko ishinga amategeko wabyakiriye gutorwa kwawe noneho
narabyishimiye cyane kandi numva abanyarwanda bangiriye icyizere ntazabatenguha hamwe n'imana numva nzababera intumwa nziza Mm, ese ukiri muri pirimeri muri segonderi cyangwa se muri kaminuza aho wize hose inzira waciyemo eh, cyangwa se n'aho usengera wa- niba warabayeho n'umuririmbyi waba warigeze ubaho umuyobozi cyangwa waba warabikundaga ntabwo navuga ko nabikoraga mbikunze ariko narabikoraga kugira ngo mfashe popirasiyo twari turi kumwe icyo gihe icyo nabwira urubyiruko rukitinya nababwira nti mutinyuke murashoboye imbaraga zo gukorera igihugu turazifite nibaze dufatanye twubaka u rwanda twifuza ni ni nk'iki ki- kidasanzwe nk'urubyiruko nk'umujenikazi wako waba uzanye noneho muri iyi manda y'imyaka itanu waba uzaniye urubyiruko ndetse n'abanyarwanda muri rusange icya mbere ni ugufatanya na bagenzi banjye kugira ngo twubake ndetse dukomeze no gusigasira ibyagezweho kugira ngo bidasenyuka cyangwa se bidasubira inyuma ikindi ni ukubahiriza inshingano z'inteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite neza kandi mu gihe gikwiriye Mm, nihe ntumbero wumva ufite imbere mfite ni ugufasha abanyarwanda uko nshoboye nkatanga imbaraga zanjye zose nkakorana ubushishozi imirimo nshinzwe nkakorana umurava imirimo nshinzwe kandi nkakora nshingiye ku bitekerezo by'abanyarwanda kuko ngiye kubahagararira bityo niyo mpamvu nzakora nshingiye ku bitekerezo byabo ikiganiro ejo mugitegurirwa n'umuryango ejo youth eco i kigali mu rwanda Ah, murakoze cyane Ah, ku gitekerezo cyo kwiyamamaza cyaje murabona ko mu rwanda hari uburyo baha amahirwe urubyiruko ya- mu byiciro bitandukanye uburyo urubyiruko rushobora kubona amahirwe yo kuba rwatera imbere binyuze muri domene zitandukanye tugira mu gihugu cyacu ni muri ubwo buryo rero nanjye nshingiye kuri ayo mahirwe igihugu cyatanze numvise ngomba kwiyamamaza nka natsinda nkahagararira urubyiruko kandi numvise ko nifitemo ubushobozi mfite n'icyizere cyo kuba nabikora ndetse nza no kugira n'amahirwe ndatsinda Ah, inzira naciyemo niyamamaza ntabwo byangoye kimwe n'abandi bose twari kumwe twiyamamaza kuko igihugu cyacu gitanga amahirwe angana cyane cyane ndavuga ubwo ku bakandida twiyamamazanyaga wabonaga ari ibintu byiza kandi bitagoranye ku buryo twagenderaga hamwe ndetse ugasanga inteko itora kwiyamamaza imbere yayo barahari ukavuga imigabo n'imigambi yawe ndetse urubyiruko rukazagira umwanya wo kwihitiramo ni uko hariho ntabwo byangoye kuko iyo ufite imigabo n'imigambi ukayibabwira bakagira umwanya wo guhitamo o, nta kigoranye kirimo cyane ko igihugu cyacu gitanga amahirwe angana cyane cyane ku bakandida ku buryo nta n'umwe bivuna nta mbogamizi nigeze mpura nazo mu kwiyamamaza noneho ukimara gutorwa wabyakiriye Ah, nkimara gutorwa icya mbere ni uko birumvikana ni intego nari nihaye nyigeraho icya mbere ni uko bigushimisha ariko ugatekereza nanone icyo ugiye gukora cyane ko guhaga- ni uguhagarara urubyiruko birumvikana ariko ah, iyo ugeze mu nteko ishinga amategeko nk'uko mubizi uhagarariye abanyarwanda bose numva rero icy'ingenzi ni ugutekereza uburyo ngomba kugira uruhare mfatanije na bagenzi banjye nsanze mu nteko tugakora byinshi yaba ku rubyiruko ndetse yaba no ku banyarwanda muri rusange icy'ingenzi rero nubwo bigushimisha ariko utekereza ngo ngiye gukora iki uyu munsi icyo gukora rero ni ugufatanya n'abandi kugira ngo dukore ibijyanye n'inshingano inteko ishinga amategeko igomba gukora kandi nibaza ko nzabigeraho mfatanije n'abandi Ni- ni iki kidasanzwe noneho wumva uza- uzaniye abo watorewe guhagararira Ah, iki ikintu gikomeye numva nifuza gukorana nabo cyane nari nsanzwe ndi mu nzego z'inama y'igihugu y'urubyiruko hari inzego rero zihari yaba kuva ku rwego rw'igihugu kugera ku rwego rw'umudugudu icy'ingenzi numva ngiye gukora ni ugukorana nabo cyane cyane kugira ngo twegere urubyiruko twegere urubyiruko aho ruri twumve ibitekerezo byabo tubizamure bigera aho bigomba kugera kandi nibaza ko nzabigeraho mfatanije nabo intumbero numva mfite ah, ni uko ngomba guhagarara urubyiruko birumvikana ah, ariko nkafatanya n'abandi nsanze icy'ingenzi rero numva ngiye gukora cyane cyane ni ukwegera urubyiruko kugira ngo twumve ibitekerezo rufite ariko kandi no kurwereka amahirwe ahari igihugu cyashyizeho kugira ngo rubashe kuyabyaza umusaruro numva rero icyo nshaka gushingiraho kinini cyane ni ukubagaragariza amahirwe igihugu gifite cyabashyiriyeho nabo bakabasha kuyabyaza umusaruro bityo urubyiruko rugatera imbere n'igihugu cyacu kigatera imbere muri rusange I- ese ukiri muri pirimeri waba warigeze kubaho umuyobozi cyangwa uri muri segonderi akaba ari ibintu bavuga twavuga wakundaga nko kuba wakunda nko kuyobora koko Ah, muri kariyeri yanjye nda- guturuka niga muri pirimeri segonderi ndetse no muri kaminuza nagiye ngira inshingano zitandukanye ari nazo numvise zindemamo icyizere cyo kumva ko noneho nahagarariye abanyarwanda bose muri rusange Ah, icyo nabwira urubyiruko cyane cyane urubyiruko rwo mu rwanda ah, ni uko igihugu cy'u rwanda gitanga amahirwe ku rubyiruko cyane cyane ku bantu bakiri batoya kuba bajya mu bikorwa bitandukanye bigamije kubateza imbere ariko bakagira n'uruhare mu guteza imbere igihugu cyabo rero ndatinyira urubyiruko rwumva rukitinya kuba rutatanga umusanzu wo kubaka igihugu cyabo ko igihugu cyashyizeho amahirwe bayabyaze umusaruro bayakoreshe batere imbere bateze imbere n'igihugu cyabo nicyo nabasaba
Ntako bisa kuba waba umudepite ku myaka makumyabiri n'itatu y'amavuko ugahagararira abandi bijyanye n'intego wari ufite ndetse ukanabiharanira ngo intego zigerweho iki ni ikiganiro ejo ikiganiro cy'urubyiruko giha umwanya urubyiruko mu gusangira ibitekerezo bitandukanye david turagushimiye kuba warabashije kuganira n'abo badepite bashyashya bagiye guhagararira urubyiruko ikiganiro kirakomeje Nk'uko mumaze kubimenyera mu kiganiro ejo hazamo n'ikinamico nyiramubande ahanini yibanda ku buzima bw'urubyiruko ruba mu nkambi reka twumve agace ka mirongo inani na gatanu
reka tubahe ikaze mu mwanya w'ikinamico nyiramubande mukurikira mu kiganiro ejo nge nitwa bukuru usayini
duherukana agakuru akomeje kugaragariza bagenzi be nk'itsinda ry'amahoro ko atazitabira amahugurwa yabo gatsimbanye nawe ati amafuti y'umugabo nibwo buryo bwe bakunze ikinamico nyiramubande nimuryoherwe n'iki gice
abishi abishi wi cawe wandinze mbabarira undinde ngende uko iyo utangiye kwikorera aho muhake nijoro nabuze umwanya wo kwikora ubundi si urayihera Sha, wumve ko naraye mu ikaye ariko ntacyo byamariye pe iki ariko si uburi uriya muprofe yagiye areka kuduha ibintu mu kakaye kuriye none uzi uburyo yavuze yaravuze ngo iriya homework azayandika kuri examen reka reka nawe Hmm. shawe namba natwe pe ubuze bazandika iki kuri birete ya gakuru aha sha si gakuru gusa rwose kuko na minyone sinshidikanya ko yabonye umwanya wo kuyikora kuko umwana yamutesheje umutwe
gusa biriya bintu tugomba kuzabibwira prof gutambutsa isomo abanyeshuri bose ntibaryumve kweri kandi n'uriya mwaka ushize niko byatubereye ugasanga abanyeshuri bari kumupapa sana kandi ntitwazatsinda n'andi masomo tutagiye kurekarama kwa diregiteri aha cyakoze ibyo uvuze ni ukuri mbege gusa natwe tugomba gushyiramo umurava n'umuhate mu masomo yacu kuko ndashaka ko buriya ari amahugurwa narangira bazatanga n'ibihembo ku munyeshuri wagize amanota menshi
sha icyo cyo nzagitwara ndakubwiye Eh.
ni ukuri pe ariko uzi ukuntu uyu mwaka nahuzaguritse we mu masomo gerageza ushyiremo akabaraga rero muri iki cyumweru kandi ndabizi neza amanota uzayabona
bizaba ari nko gusetsa imikara ngaho nareba abaprofi ibintu bari kudukorera muri iyi minsi aha cyakoze singayaga kuri uri kwiga yanga have have rwose witekereza kuri gako kuko nawe burya nubwo kumuganiza bigoye ariko tugomba gukora iyo bwabaga ntiduterere iyo burundu sha nibyo koko
Eh, eh, mama yesu uyu munsi umva ko wigenje uraba ibyanjye n'ibyanga noneho nkore kwira bumirwe ye eba
iri si Eh, ishyano ibyawe bihese noneho gaho mama yesu ntiduserere ndashaka amafaranga yanjye nonaho ngaho amafaranga yawe se hari ikintu ngingo usigayemo ye Hmm? yose ntiwayanywereye ahandi ukayasengeramo abantu ariko ariko ibintu by'abanyakabari sinzi sinzi ukuntu mwigenje harya buriya ngo uyu umuntu yasinze bivuze ko ubwenge bwe bwose aba yabutaye kwiki ubu si ibihumbi mirongo ine wari usigayemo byose narabinyweye mutabinywereze
oya rwose yewe ngewe ndakubwiye ngo umbwire mbikubarire byose mu mutwe kuko ndacyabyibuka iyo mibare yawe ntayo nshaka umbabarire Ye.
ubyandike ku ruhande nanjye bizitwe ko wankobye meze aha ngaha n'ubundi mpayo ngayo nashaka we make ubwo ndaba nihombeye
umva kandi ngenda nagiye gaku gaku mpa amafaranga yanjye rwose wa mwana we mpa amafaranga yanjye rwose niko urabona atarengayo ayo nagombaga kuguha
ikinamico nyiramubande muyikurikiye mu kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'amerika
yewe ndabibwa ko yewe uzi ko abagore bo basoze neza neza yewe njye narumiwe pe
Core. abagore twarasaze yewe bazaze kuvuga iki nzajya mpora nshima imana yo yakumpaye rwose uri igitego mu bandi kandi uri n'ikizungeruzi abatangiye
kandi kandi uburyo icyo nkukunda ni uko ukunda abantu ukanabubaha ukabaha agaciro bakwiye akose koko wapfunda ayo matsiko nanjye nkwisekera ewe nta matsiko ahubwo ni imyaka reka cyajya ubwo mperuka mu kabari cyajya ubwo nza nagasume cyapapa burya nagiye mu kabari ngo ko witwa ngo mama yusufu ndamuzi tweza no guhurira ku kiyaga ariko ibyo yankoreye ni agahomamunwa uzi ko abagore ubu bivugisha amagambo ukagira ngo ni abana neza neza yampaye nkataha njye rwose narumiwe
yego ko manda untere ma njye ko ntajya nkajyamo ntabibwirwa neza ntuzanifuze kukajyamo uzi ko navuze ntireka ntahe nisangira umugore akihanukira ngo mba nanjye ndi umugore ubwumva ibyo yarashatse kumbwira kane njye narumiwe cyane pe erega nta cyiza kibera mu kabari Ntabwo rwose.
Mm. ariko se ubundi cyava he ko abantu bakaraba bahagaze baririmba mu tubari bagataha ari uko umuhanda wose u- ubamenye yewe kabari ibyo mba numva rwose wazireka mutwara abantu aho wampaye uzireka byo ntabwo byakunda ahubwo nzajya ngatuma nywera aho ngaho cyangwa nkanywa akavuye mu rutoki rwanjye rwose ubwo numva nkashatse reka nsimbuke nkazane ntamanuze kuri utu turi oya rwose ntutinde yo simba ntabwo ntinda reka ngende rwose
sheri fora mfite iki
ntako rwose nawe ntacyo nzi rwose ubwo se urumva nta kimenyi utakinyeretse ye iwe ni uko mbikubwira ntunyumve Reba, kiri.
mana we wawu sha ndishimye mbega utwenda twiza twa bebe ubuse ninde watugutoranirije yewe Ah, wawe ufite umwana si ukayoberwa ikigero cye Wow.
mbega njye ni umuntu w'umugabo buriya cyane vure muri umuntu w'umugabo pe Eh, ndabonamo eh, utu dukora se utwo rero natwo ni utwawe Yewe.
ni utwo ngutwo hejuru utwo ngutwo Yewe.
cyokora keira Hmm.
ureke kiriya kivunamuye ngo ni kiduhe kiduhe Sha- shaka ku uri umwana mwiza imana ijya iguha umugisha ni ukuri ntuzurirwe n'ikimenyamo ngomba kukwibagiza erega amarira n'agahinda byose watewe n'uriya mutindi ngo ni kiduhe kandi shari umva ujye umbabara igihe cyose turi kumwe ntukamuvure kuko bituma ncika intege ujye uvuga jyewe gakuru kawe sibyo mabere ni ukuri nibyo erega nta kibazo gusa na n'ubu wanshyize mu gihirahiro nturansobanurira urukundo rwanjye nawe ariko kuri jye numva wambera musaza wanjye pe nta kibazo minyoni wanjye keza Mm.
urabaruta bose mabere yewe
iyo niriwe tutari kumwe ubwonko bwanjye bwerekeza kuri wowe Hmm?
none si ubwo uransubije koko Unsabye se ko nakubera musaza wawe muri uru rukundo dufitanye nzamukubera rwose ubundi mena papa wa petite mignone Mm.
ibyo se basi byo urabyemeye
ndabyemeye nta kibazo
urukundo rwa gakuru rukomeje gushora imizi kuri minyoni ariko se ko minyoni yifuza ko babana nk'abavandimwe amaherezo y'uyu mubano azaba yayo bakunze b'ikiganiro ejo ubutaha ntimuzacikwe n'igice kizakurikira mu ikinamico nyiramubande iki gice mumaze kumva cyanditswe na muhire marcel mu gihe mizero crispin ariwe wafashe amajwi ndetse aranayatunganya reka tuzasubire ubutaha njye nari bukuru hussein
ngo ari imfubyi tugeze aho turabana atangira kunyereka imico mibi yo kunywa itabi agataha atinze n'aryamye naramuhannye aranga nitabaza umukecuru duturanye aradufasha dukemura amakimbirane twari dufitanye reka nshimire wowe ukomeje gukurikira ikiganiro ejo mwari kumwe nanjye dorin dahomba naho ubutaha
ndiruka amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka h'ejo hatubere sangira n'urundi rubyiruko icyo mateka yarusigiye indoto zitandukanye rufite imigabo n'imigambi yarwo mu gutegura ejo harubereye
Iki ni ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango w'urubyiruko ejo Youth Echo aho muri kugikurikira kuri radiyo ijwi rya Amerika ijana na kane n'ibice bitatu FM. Gusa ndabona tugeze ku musozo reka mbibutse ingingo twaganiriyeho. Mu kiganiro cy'uyu munsi twaganiriye ku kugira intego n'icyo ukora kugira ngo intego ufite uzazigereho. Twumvise ibitekerezo by'urubyiruko rwo mu mujyi wa Kigali uko babibona. Twaje no kumva ikiganiro cyatanzwe na babiri mu rubyiruko batorewe kuzahagararira urubyiruko mu nteko nshingamategeko hano mu Rwanda batubwira uburyo intego bari bafite yo kuzahagararira abandi inzira bakoze ngo babigereho. Abo ni Kamanzi Ernest ufite imyaka makumyabiri n'umunani ndetse na Maniriho Clarisse ufite imyaka makumyabiri n'itatu y'amavuko. Aha akaba ari naho ikiganiro tugishoreje nshimira buri umwe wese wakigizemo uruhare kandi namwe mbifuriza ubuzima bufite intego ndetse no guharanira ko izo ntego zizagerwaho. Njye twabanye kuri mikoro na ribeti ndayisaba na mizero kirisipe wari ku buhanga bw'ibyuma uwari uhagarariye ikiganiro ni roje nigena murakoze mugire amahoro y'imana naho ubutaha ejo igihe amerika turabandanya ibiganiro tubafitiye mu kirundi n'ikinyarwanda deni nahazo mwari mwazindukanye mu biganiro bya kino gitondo ndabikebanure ndabipfuriza kubandanya muranirwa mu banki no mu byanyu sindabasize mwenyene ndabasigaranye bagenzi banje mu kiganiro